recently olori elizabeth olori lizzy bin tok some kain tins wey make pipo con dey doubt dey ask questions say dis pesin wey dey tok say she love queen naomi queen naomi na her sister she and queen naomi na dis one say she enta palace to come make sure say di two of kabiyesi and queen naomi get back togeda weda na still her plan abi her plans don change Yeah, so pipo were now confused o some people talk say now friend they name you. Oh, she just they pretend to be queen naomi friend but she no be her friend say deep down no be friendship she dey find say she wan do another thing. say she gets bad intentions ten tions for wia queen naomi dey everybody with their own opinion sha welcome back to my youtube channel my wonderful people. hope say una dey alright So, oh. if not the first time we you join us for this space we oh, say welcome Now here na we dey drop all the hot hot gist about things we dey sup for inside the palace of ife so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so that as soon as there is a new upload you'll be among the first to get notified so you go rush come check them out as it go be supposed suppose be now and to all subscribers to say thank you we appreciate you we don't take the love you um, show to this channel for granted we are very grateful thank you very much omo no be small matter They talk say olori oh, lizzy That time pipo con dey doubt am yes becos release from uh all the way from ileife go akure go meet queen nomi e tell queen nomi say make she leave kabiyesi hmm na she be the person wey tok say she enter palace so that these two people go settle you enter palace so that these two people relationship go work all of a sudden you say make she leave kabiyesi say kabiyesi no serious she con dey pass the kind news wey di oda oloris dey pass e con be like say she don join them or they don dey manipulate her or they don dey use her we no con understand everybody was just confused what is going on with olori releasing? yes everybody just dey confused at that point in time People just dey ask say wetin happen why she dey change her mind wetin kabiyesi really do this? one wey olori lizzy sef follow put mouth say make we no move on olo release talk say no be like that say na because say she no understand how kabiyesi dey act kabiyesi go talk another thing dey act another thing say kabiyesi don too waste queen naomi time and she no dey happy about am she want make queen naomi dey happy she want make queen naomi move on with her life as kabiyesi hear that matter kabiyesi sef vex kabiyesi talk say e no dey do again if mistakenly mistakenly queen naomi move on leave am say olori elizabeth go go back to her people she say she no even dey fear say she don talk her mind say her work for the palace sef no even dey happen so make she kuku go back say she no even send anybody papa now they talk say as kabiyesi dey solitude e get some kind prayers wey um ileife women dey do yes So they dey do one kind prayer like that. wey they dey do rituals if you get any uh thing wey you wan beg the gods for you go fit come outside come do your own part yes and they talk say for this particular day olori lizzy already go put herself for the matter. yes they say she do some kind rituals today Oh, she say she dey do am for queen Nomi and kabiyesi say she dey worried as tins dey go and she no dey comfortable with how things don dey between their two say kabiyesi dey carry queen Nomi matter for head before now e don change say e no like am and now wey finally fabiesi don dey make arrangements say make dia two settle back together. now wey queen nomi and kabiyesi don be like say e dey work together, say she dey fear make something no go scatter am again say she no trust the oloris wey dey palace she no trust anybody she no want make anything scatter this um dis thing wey queen and kabiyesi don already dey build again say she dey try avoid anything wey go bring scattering so she don already dey do from kind ritual make she take appease the gods yes she say she wan appease the gods make dem help protect kabiyesi and Quinomi. anything wey dey drift them apart make dem help cancel am make dem bring them back together hey omo um, peoples um, the way wey people dey see her before again don change yes so oh, because you go already know say this person love these two people, you know even that time when she even want queen nomi finish she still wan kabiyesi say e no like as e dey do say e no like as kabiyesi dey treat queen nomi say kabiyesi if kabiyesi no wan do again make e free queen nomi make e no dey stress her make e no dey allow her dey go through a lot so make e no just dey deceive her if he's not doing again tell her straight no dey stress her and release her may she move on with her life yes elizabeth always talk truth she always talk truth she know they hide her mouth she really they take queen nomi as her sister because if not this thing no really concern her yes it no concern her she fit just decide to mind her own business but no she won't mind queen nomi business to and kabiyesi business she dey make him her business imagine appeasing the gods on other peoples behalf imagine praying on other peoples behalf you go just dey carry other people um prayer point for head because you care about them now. obviously olorilizi care about kabiyesi and queen Nomi, and now she don still show us again say she love these two people and she care about them every time Now she don dey showcase this her love for them. They say she just dey pray o oh, she just dey beg the god say make dem help make dem no allow anything scatter kabiyesi and queen Nomi say she want make the two of them dey happy she want dey see dia two dey happy all the time she want make queen naomi come back inside the palace of ife make she come dey where she belong make she come sit down for her chair make she rest say she no like as every time people dey find queen naomi queen naomi no dey she no like as kabiyesi dey go through a lot because of queen naomi say she just want make the two of them get peace at last Hey yeah sweet woman i say people don't. They twist the words didn't talk again nobody they talk say she be friends enemy again nobody they talk say she be bad person everybody don't realize say this person really love Kabi A C and queen Nomi. all the things which she don't they do now because of love all the advice which she dey give queen Nomi really really na sisterly advice she know what make queen Nomi dey deceive. she know what make she go astray she just wanted her to be happy yes olori elizabeth wants make queen Nomi dey happy she wants make she know dey um think too much and if you look am well well e fit still be dis advice wey she give queen naomi and kabiyesi na im still follow for wetin trigger dis dia getting back together yes kabiyesi knowing fully well that olori don already go advise queen naomi say make she move on kabiyesi go dey fear what if queen naomi lis ten to her yes now queen naomi dey and olori dey close what if queen naomi go lis ten to olori what if she go do wetin Lizzie tell am how kabiyesi wan take cope lizzy come still tell kabiyesi word ah sure say kabiyesi go don think about that word That day come dey tell kabiyesi say wetin e dey do queen naomi no good ah kabiyesi wey no like to hurt queen naomi He go don think and realize say ah na true o oh, make i do right by this woman so last last e fit be say that advice wey olori lizzy give fit still get impact e fit still get wetin e dey connected to for all these things wey dey happen around now and yes she still take don carry their matter. go pray for their two pray for their reunion she no wan hear say e no happen at all at all god go bless her or her wey dey carry matter for another person matter for head yes if you carry another person matter for head anoda pesin go carry your own for head as she dey carry their own matter, dey pray for them. Another person go dey pray for her so god go bless her Anyway, no forget say all the story wey I dey carry come here, they are all alleged information as gathered from the internet as I know they stay the palace of Ife. Now here say as I hear and as I dey carry am come. Anyway, don't forget to drop your comments. Make I know what you think about this matter. You think say she dey do and eh, um, showcase, make she just show say she still be good person I be not true true how she did.